بسم الله الرحمن الرحيم صحيح آداب الإسلامية كتاب كأنك جدم دروس إسات سنة آداب لباسا كيس جرة آدابني huccuu baafatuuf uffatuudha adaba kudhanii fi afur qaba huccuu namni uffatu yookaan ka ifirraa baasu lachuu walitti adaba kudhanii afur irraa barbaadama adaba kudhanii afurirraa adaba lama qaraanee dabarsinee darsii dabarte keeysatti adabni sadaffaadha attayammunu namni huccuu uffatu tokko mirgaan eegalu namni huccuu uffatu yoo qamisallee taate yoo surwaalallee taate yoo jaakkeetallee taate marumaayyuu mirgaan eegaluu namni huccuu uffatu tokko mirgaani eegalu روى الترمذي بسند صحيح إمامني tirmidaa nuuf odeeyse sanada saxiixa taheeni imaamni tirmidaa nu odeeyse an abi hurayrata radia allahu anhu qaala abbaa hurayra irraa nu odeeyse qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nabi muhammad نبي محمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد ته إذا لبس وقو أفته قميصا مدورة وقو أفته نبي محمد ته بدأ كإيقل تهيت جنا نبي محمد ني إيقل مال إيقل bimayaaminihi mirgawwan isaatiin eegala mirgaan eegalee qamisa harka mirgaatiin gadu ufata uffata harka mirgaatiin qamisa nabi muhammad gidee uffatu uffata hadiifni tirmiiza keeysatti odeeffamee jira وصححه الألباني في صحيح الجامع إمامني ألباني صحيح جامع كيست صحيح جدين دوبة فعل النبي محمد نبي محمد أكن أفته يو أفته قميص إفي مرقان أفته هركا مرقات دورا قرأت جيجو هركا مرقات دورا قرأتها suni dalagii nabi muhammadi ifillee dalagee nabi muhammadi ummata itti ergames ummata isaa itti ajaje nabi muhammad rawaa alimaamu rawaa alimaamu ahmad imaamu ahmad odeeyse wabnu xibbaana ibni xibbaanis odeysee jira bisanadin saxiihin sanada bareedaa tahe sanada bareedaa taheen ibnu xibbaan nu odeyse can abi hurayra radia allahu canhu abu hurayrara qaala abu hurayran akki jedhu qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nabi muhammad jedhee jira إذا لبستم وقو هجو أفتني tama taate haa taatu jechuu qamisa qofaa miti idaa labistum woggoo uffattan huccuu qaama keeysanitti qamisa tahitti sirwaala tahitti ammas jaakkeetta fi kootas tahitti wogguu uffattanii وإذا توضأتم وقو ويستن وقو ويستو فيتني وقو ويستو اللي فيتني وقو أفتو اللي فيتني فابدأوا جلقبا إيقلا أفتو كيسني ويستو كيسني بميامينكم مرقوان كيسنيني إيقلا مرقاني إيقلا جئنا بمحمد حديثا imaamu ahmad abi daawudis ni qaba hadiisa kana imaamni albaanillee mishkaat almasaabiix fi mishkaati almasaabiix keeysatti saxiiha jedheeni duuba nabi muhammad ifillee uffatee mirgaan qamisa dalaggiin isaa mirgaan uffata akkasuma mirgaan uffatee ummata ifillee itti ajaje rasuulli ajaja dabarse jechuu akka ummanni isalleeni wagguu uffatuu fedhan wagguu weysatuu fedhan akka mirgaan aansani ajajatti dabarse nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu aleyh tanaaf duuba adamni nama huccuu uffatu qaama ifitti namni huccuu uffatu tokko hattan shurraaba miilallee haa taatuti mirgaan dura uffataa adabni mirgaan dura uffata mirgaan dura wadda'ata jechuu hadiisawwan kun nu barsiisani akkasuma ficilii rasuulaa ammas وفي الصحيحين بكاري مسلم كيست قلم فميجر عن عائشة أي عائشة nuu odeeffame rabbi sirra haa jaalatu qaalat ni jette aayyoon aa'ishaan كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد تهجر يعجبه كإس جالتشيس التيمن مرقان إيقلون كإس جالتشيس تهجر في تنعله daasa isaa yookaan kophee isaa godhatu keeysatti fi tanacculihi daasa isaa yookaan kophee isaa godhatu keeysatti mirgaan aansu jaalachiisa watarajjulihi filatuu isaa keeysattiillee mirgaan eegalutu isa jaalachiisa yeroo mataa filatu nabi muhammad mirgaan eegalaa ni filata nabi muhammad mataa guyyaa cufa filatutu dhoowwaa malee filatu dhoowwaa malee guyyatti yeroo takka yoo guyyaa guutuu filaan oolini fi'ilii nabi muhammad jechuu haqa rifeensati ammoo guyyaa guutuu namni file akka dhoorgaa taate as dura walii dabarsine kitaabuma kana keeysatti watarajjulihi waxuhuurihi qulqulleeffatuu isaa keeysatti yeroo weysatuu fi yeroo qaama dhiqatus mirgaan aan sun ka isa jaalachiisu tahee jiraaya waxuhuurihi qulqulleeffatuu isaa ta udu'a diqqaati fi janaabdal'ii haa taatu inni mirgaan eegalu jaalachiisa wafii sha'nihii haala isaa kullihii cufa keeysattu haala isaa cufa min baabi ikraami waan baaba kama ja'a tahe maraa keessattu mirgaan eegalutu isa jaalachiisaya yoo nyaatu mirgaan nyaatu yoo masjida seenu mirgaan seenu baka kayrii waan baaba kayrii maraayyu mirgaan eegalutu isa jaalachiisa kullihi jechuun cufa haala isaa ka baaba ka maja'aa keeysatti ta'e jechu waan baaba ulfinna qabu keeysatti mirgaan sun nabi muhammad isa jaalachiisa waan baaba ulfinnaa hin tahin akka masjidarraa bahu'u akka mana fincaanii seenu'u waan tokko tokko ka akkana bitaa dursa nabi muhammad miila bitaa dursa baaba ikraamaa keeysatti ammoo miila mirgaa dursutu isa jaalachiisa mirga dursu jaalachiisaa jette ayyoon aishaan hadiisa kana bukaarii muslim keessa akka tahe nuuf odeysite وفي رواية لمسلم رواية مسلم تكا كيستي عن عائشة عائشة رأودي فمي قالت نجت إن شأنيني إن شأنيني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي تهجر لا يحب لا يحب التيمن كإسا جالتشيس تهجر التيمن التيمن مرغان أنسون إسا جالتشيس في طهوره قل قل لفتو إسات وضوءات افترق أنسا كيست الله إذا تطهر وقوق القليفتويا لا يحب التيمن رسولي لا يحب كجالة ته التيمن مرقان إيقلو جالة في طهوره قل قليفنا إسا كيست توضوء تفترق عن صلي إذا تطهر وقوق القليفة مرقان إيقلو إسا جالة جيسايا وفي ترجله فلتو إسا كيستس مرقان إيقلت إسا جالتشيس إذا ترجل وقو فلتو وقو رفنس في فلتو مرقان إيقلت إسا جالتشيس أكمل قرى مرقا خناني إيقلي فلتا وفي انتعاله كب إيقلتو كيست اللي مرقي كيسا جالتشيس تهجر إذا انتعلى hogguu inni kophee uffatuya yoo kophee fi inni uffatu mirgaan eegalutu isa jaalachiisaa jettee hadiisa bal'aa kana nuuf himte ta riwaayaa muslim tana ayyo aishaan rabbi irraa haa jaalatu duuba adamni dhiqaansaa tokko qaama tahitti weysaa tahitti mirgaan aansa namni jechuu nu barsiisa mirgaani aansanii jechuu baranna adabni sadaffaadha mirgaan aansu dhiqaansa namni dhiqatuu deemu tokko mirgaan aansaa namni uffatu tokko mirgaan aansaa adabni uffatiinsa mirgaan aansuma jechuuf hadiisa dhiqaansaa kanallee nuu fide walitti adabni afraffa'aa namni huccuu uffatu inni namni huccuu uffatu tokko adabni afraffa alxirsu bololuu qaba alaa husni almadhar bareeduma almadhar mul'ataa mul'ataa kanarratti husni bareeduma almadhar laalchaa ma'anaa muraadaa mul'ata huccuu tana bareeduma mazhar mul'atiinsa huccuu isaa kana bareedduu godhuu irratti bololuu qabaa yaa huccuu uffatee deemu kana huccuu uffatee deemu kana bareechisuu qaba huccuu bareedduuga amma huccuun ameerikaatun dhumuu diddeetuma surree jilbaan baqaqsanii kun ammoo duuban if baqaqsee kun ammoo koomirraan ol baqaqsee jilbatti dhaabee akkanatti deema warri biyya afrikaadha ifumaan huccuun takkittiin itti deddeebi'anii bara mara uffatuuf ciccitti kaasii kun ciccituunu kukkutuun kunu faashona jedhama faashona cicciruun kunuuyyu ajaa'iba duuba bololu alaa husni ilmadhar bareeduma mul'ateensa huccuu kana sanirratti bololuu huccuu haga danda'anii bareechifataniituma tajilbaan akka faashonaa ifitti dhoosan tanaa miti ta ammas xureessanii deemanii ni miti hanga danda'anii itti bololuu qaban bareechisuu mul'ataa huccuu tanarratti روى أبو داود أبان داوي أديس بسند سند صحيح فياتهن أديس سند فياتهن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه جابر إلم عبد الله الرب رب سرها جالة قال جابر أكن جنه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد نطفه جده جابر بن عبد الله نبي محمد نطفه فرأى ني أرجه جزي نطفه إسانا كوان من هدوني إسا وججروتي فرأى ني أرجه رجلا نميتشا توكو قربا توكو ني أرجه شعيثا كمتا فاقا mataa faaggeessee akka qarma qamadiiti fi mishingatti ka dhadhaabu mataan isaa dhadhaabatu kuno warra mataa dhubbee deemu tokko hin garre mataan isaa nama sodaachisu warri biyya miciicaa jiru miciicaa fakkaata miciicaa warra lafa badda beeka citaa tokko furdaa tokko jira lafa gara baddaa kanaan baha fara'aa duuba ni arge rajulan gurbaa tokko shaa'isan ka mataa faagga faaggesseetuma ifirraa deemu qad tafarraqa ka dhugaa gargar bahe sha'ruhu rifeensi mataa isaa akkana gadi gargar bahe akkanatti rifeensi mataarratti wallole jetti ummanni yoo nama san diqqishu hanjabatti godhani kana ka rifeensi mataa isaatu matarra wal lole fuula wali qabatuu dideetuma duyda walitti garagalee kanan gartani haraarat akkana godhe jedhan qad tafarraqa ka gargar bahe shacruhu rifeensi mataa isaa ka gargar bahe arge faqaala nabi muhammad ni jedhe amaa kaana silan taane namichi kun amaa kaana sila hin taane yajidu haadhaa kun ka argatu hin taane gurbaan kun ka argatu hin taane maa yusakkinu waan gadi qabu bihi waan sanii sha'arahu rifeensa fi waan gadi hin qabu ka argatu hin taane uba rifeensa kana akkanatti dhadhaabbateetuma rastaa guddaa nama sodaachisu kana namni ulaaluu sodaatu kana akkasitti maa yusakkinu waan gadiin qabu bihi waan sanii shaarahu rifeensa fi waan gadiin qabee diqqoma filama tokko ka fileenii diqqishuma rifeensa isaa ka isarra wal lole kanaa wal araarsuni in argatu inni jedhee nabi muhammad maaluma akkana si godhe maaluma rifeensa kee akkanumatti si dhadhaabsisee jedheen kunu akkanatti onoogaa faashonaa wanni godhan hin jirtu dur fuqraa biyyateennatu mataa dhubbee gargar baasetuma ol matarratti akkasitti gishireessee deemaniini amma gaanamni tokko tokko ka warri kufrii akkas godhannaanu namu itti fakkaatufi akka waan haarawaa ta'e wara'a ni arge rajulan gurbaa aakhara birollee arge ammas nabi muhammad ummatuma san keeysa gurbaa biroo tokko ni arge wa alayhi haala gurbaa san huccuu isaa gubbatti taateen wacalayhi haala gurbaasan gubbatti siyaabun huccuuni wasikhatun xurii gubbatti ol taate haala siyaabun huccuun wasika xurii qabdu isa gubbatti taateen argeeya wasaka ni beeytaniimi xurii jechuu xurii akka malee qabdu liqillati ta'ahudihi bilmaa'i yoo bishaaniin tottoohuu dhiisan huccuuni ni xuroofti jenna amma amma yoo bishaaniin hin tottoohatini ni xuroofti wasaka qabdi faqaala nabi muhammad ni jedhe amaa kaana sila hin taane haaza gurbaan akka malee huccuun isaa xurooftee xurii baatee deemu kuni yajidu ka argu hin taane maa'an bishaan ka argatu hin taane yajidu ka argu hin taane maa'an bishaan yagsilu dhiqu bihi bishaan saniin thawbahu ka huccuu ifii kana dhiqeeni qulqulleeffatu ka argatu hin taane ga biyya dheebisaa jira biyya bishaan hin jirre jira biyya bishaan hin arganne jira moo maaluma maalumaaf huccuu tana haga namaraayyuu xureessee akkanatti deemaa jedhee nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duuba adabni namni huccuu uffatuu tokko bareechuu qaba huccuu huccuu bareechee huccuu fi miicee saabunas yoo dhabe bishaanumaani miicateetuma ifirra qulqulleeffateetuma deemuni adaba huccuu uffatiinsarraa takkaaya adaba huccuu uffatiinsa albazaazatu min aliimaani hadiisa jedhu gariitu jira darree huccuu darree uffatanii deemuun iimaanarraa warri gariin iimaanni isaanii akka malee ol citaniituma waan rabbiin isaaniin qananiise tana huccuu didanii inuun uffannu wama takkallee jedhanii huccuma darre warra iimaanni akka malee ga isaanii qananii rabbii tana waan hagana gayaa tana rabbiin nurratti qanani'e jedhanii ni'imaa rabbii kana guddisanii warruma huccuu darreef huccuu jal'ee fi wasaka akkasumas hagas uffatee deemutu jira warri tokko tokko songabroonni tokko tokko ni jirani rasuulli namni mataa faaqaa namni mataa faaqaa ka ammas miila dhukkeedha madfuucun an ilbaabi ka hulaa namarra yoo inni dhufe namni marru ufirraa ari'u heddutu jira law aqsama cala allaahi so inni rabbi irratti kakate la'abarrahu ka rabbiini isa qulqulleeyse waan inni irra kakate isaa ta'u hedduutu jira jedhe nabi muhammad awliyoonni tokko tokko gaa'ima jirti ammas hanga dandayanii uf qulqulleeysanii huccuu qulqulluu uffatanii deemuniini adabatu adaba nama huccuu uffatuuti qulqulleeffataniituma deemuu qabanii gizee dalagaa silaa dalaggiidha huccuu dalaggiitini hanga dandayanii ibaadanin godhan huccuu dalaggii haga dandayan huccuu wasakaasani huloo rasuulli irratti balfe isaa ibaadan godhuu miti isaa uffatee deemuyyu hun bishaan dhabee jedhee nabi muhammad tanaaf namni tokko ka waa dalagu huccuu dalaga'aa takkaani sun ta dalaga'aati ta ibaada'aa talaalchi bareedan irraa mul'atu ta rabbiilleeni yoo isaa huccuu saniin gammade arge irraa fedhu huccuu akkasii namni uffatuu qaba jechuu nu barsiisa naamusa huccuuti cuu uffatuu qaba rawaa muslimuun muslimni odeyse hadiifni keenna kun abi daawud odeyse imaamni albaanin sahiha jaamicii keeysatti sahiiha jedheeni hadiifni bareeda abi daawud keeysatti illee imaamni akkasuma sahiha jedheen rawaa muslimun muslimnuu odeyse في صحيحه صحيح إساء كيست أديس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رانو أديس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي محمد را أديس نبي محمد أكجر لا يدخل الجنة جنة ربي كان سينو jannata inumaayyuun seenu man kaana namni tahe fi qalbihi qalbii isaa keeysatti misqaalu likkiin madaala zarratin mixiidha min kibrin boonarraa jechu man kaana namni tahe fi qalbihi qalbii isaa keeysatti misqaalu likkiin madaala zarrati mixiidha min kibrin boonarra haga mixiin takka madaaltu namni qalbii isaa keeysatti boonarraa tahe namni sun jannata rabbii in seenu jedhe nabi muhammad maasiyaa gudda maasiyaa didilbi boonni hisaabni madaala mixiidha yoo qalbii namaa keessa jiraate cibaadallee haga fedhan yoo qabaatanii jannata rabbii seenuu nama dhoowwaa liladiina laa yuriiduuna culuwwan fi lardi walaa fasaadan walcaaqibatu lilmuttaqiin rabbiini warra ol tahuu jiru addunyaa keeysatti boonanii namarrat ol tahuu hin feene ammas warra dachii keeysatti badii hin dalayne saniifi jannanni warra saniif قال رجل نمتشي توكو قربان توكو نجد يو رسول لك نجد نمني قلبي إساء كيسا لكي مدالي مدالي متي الأبون الراجير جنة سين جت نبي محمد إن الرجل قربان يحب نجالة قربان نجالة في الراقبة أفان أربا كيستي أمني أربا يوها سوانا كنا قبني gurbaani yuhibbu ni jaalata an yakuuna tahuu jaalata thawbuhu huccuun isaa hasanan bareeddu huccuu bareeddu uffateetuma suufa itti tuqeetuma gizee cufa karabaata jalaa dhiiseetuma huccuu bareeddu uffatuu jaalata yeroo mara huccuu bareeddu qamisa bareeda sirwaala bareeddu marxoo bareeddu uffatuu jaalata wanacluhu kopheen isalleen hasanatan bareeddu tahuu jaalata kophee bareedduu yeroo mara uffateetuma yoo biyya dhukkee jiraatellee buraasha ganamaa galgala irra babaasetum warra naayiroobii sanin beeytanii mire gizee gabbaha lafa dhukkee sanii buraasha irra babaasetuma dhiqqishuu akka nama fuulallee qibaatii ibseetuma calalaqee kophes ammasuma buraasha irra baasee calalaksee huccus bishaan ifirraa kaayee addeeysee deemuu fedha kana malee qalbiin isaan gammaddu mee nabi muhammad kanarraa nuu odeessu kun jannata rabbiin arguu akkana fedhu kun aadatti ummanni sunis akka itti beeku aadaa ummata keenyatiin wal fakkaatti aadaan ummata araballeen bakka tanatti ummanni keenyas nam tokko yoo inni huccuu bareedduu uffatee kophee ammaa amma alama dibee dhukkee irraa dhawatee fuulafis bishaanilleen osoo taate tottolfatee yoo qibaatis dhabe nama yeroo maramataa fiffilatee deemu ni boona jedhaniin baluun boonaan gartani tiitis nu irran taa'u waan biraa dhiisa tiitis nu irran qubatu jedhan aadan araballeen akkasuma turte isaan akkasi beekani duuba qaala ni jedhe nabi muhammad sun boona miti inna allaha bar rabbiin allahan kuni ya jamiiluun inni bareeda innuu rabbi bareeda rabbiin guddaanu bareeda yuhibbu ljamaala bareeduma jaalata bareeduma takka ni jaalata eega fi bareedaa tahe rabbiin kenna waan bareedduu ni jaalata alkibru boonni kayoo qalbii namaa keeysatti inni hanga madaala mixii tahe jannata rabbii namni dhabuufi baxarul haqqi deebisuu haqaati haqa tokko yoo itti himani radduhu wa inkaaruhu haquma deebisu haqa deebisuu nabi muhammad guyyaa dhaloota ifii in kabajnee naa kamajas in jennee yoo jedhani namni deebise lakki diqqeessuu nabi muhammadiif deemta malee ati diinii keeysa wanni akkasii hin jirtu jedhee nafsii dura namni dhaabate misaala akkanuma jechu baxarul haqqi haqa takka deebisuu وغمط أمس تفة الناس إلما آدم كان بني آدم تفة إلما آدم كآدم بير ربي أومي كبني أتي أسي آدم إفها ورا أوممي أبان توكو هاتي توكو أصلي نماتو بي بني ما آدم كما أكا في كان كنمو قدام استدبرتئي كيسا به كنم namuu gadaamessa keeysaa bahe ka samii dub jedhee bu'e tokkonuu hin jiru ambiyoonni samii buute hin jirtu namuu gadaamessa keeysaa bahe ka mucjizaaf abbaa dhoowwanis gadaamessa haadhaa keeysaa bahe baniin aadam duuba waqamxu nnaasi nama tuffatu nama tuffataniituma banii aadam kana akkanatti ija tuffi'iitiin haasawa tuffi'iitiin ammas dalagaa tuffi'iitiin banii aadam kana tuffatutu boonni kanaa jedhe nabi muhammadi yoo qalbii namaa keessatti hanga madaala mixii takkaa ta'e haga mixiin takka madaaltu namni san qalbii keeysaa qabu jannata rabbii hin seenu jannata rabbii hin seenu jedhe nabi muhammadi duuba namni adabni nama huccoo uffatuu tokko bareedduu tahutu irraa barbaachisa jechuu nu barsiisa waa hedduutu silaa gadi deema yaa aayyootiyya ummii wasalaatii jurayji haadhatiyyaaf salaanni ijaabatu ummii wasalaatii ayyuf owwaachuu fi salaatuu wal bira natti dhufte uuthiru salaatii alaa ijaabati ummi jedhee itti komatame subhaanaka wabihamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk